This na adventist world radio voice of hope our good people we salute una we welcome una well well o oh, come today program i thank una say una don join us for this our family program today pastor ezekiel arebu dey here he still dey talk about the kind papa and mama wey we go be wey we go take fit bring up our pikin take train am the way wey god want make we train am you dey see now say this year dey wan end now inside this season so if you do your pikin dem anyhow you fit see anyhow for their body so abeg make we put ear for ground make we hear wetin pastor ezekiel go talk today when he follow us talk finish pastor monday taeri go come give us the number two for this excellent correct better road wey we must waka put for inside this life when our life go take balance so abeg make we hear the new thing wey pastor monday go tell us for inside this matter and then we go come take the song wey say give me a humble heart that one mean say god abeg give me heart wey no dey carry shoulder go up no let me waka the waka of pride for inside this life but help me make i humble like jesus christ humble na that word na dey inside the song wey you go hear today wey we go take end the program my name na josephine Ewe, and i pray say the program go bless you in jesus name amen my great people, i greet una i thank god because He don't give us another time when we go take reason together as family today this our program na program when we believe say it e dey help family to become better family so that the society go be better society and the god wey create everything He go take the glory na me una friend pastor arebun ezike haruna today we go continue from where we stop the other time when we meet we dey look at how parents go fit take raise children when e go make society better and when e go glorify god and we don turn some kind things the kind parents wey we need to be to fit make up this kind family before we continue make we pray our god wey dey heaven we thank you when you take give us another wonderful time like this to take hear ourselves abeg may you teach us today so that we go know wetin to do as parents so that our home go be better home in jesus name we pray amen. which kind parent you suppose be when you go make you fit raise children when you go make society better place today we wan talk about thinker that parents parent wey dey think well meaning say you suppose be parent wey dey reason well to fit bring up children wey e go make society good the book of psalm 127 if you read verse 1 and 2 that place tell us so. He say those when they e labor, they labor dey labour in those when they e watch over the city dem they watch in vain except na god na him stand take watch take labor, or na in vain if you no get the kind wisdom when god go put for your mind you no go fit raise up good children because some people they no even plan for the children before the children dey come o oh. the children dey come to them they say na emergency but nine months no be emergency program before when they no plan person go just go get belle or one man go just go sleep with one woman e give am belle no plan say her pikin dey come o oh. make we do something so that if the pikin come we go get wetin we take take care of am some just be like that, na so dem take get their children dat kain parent no think e no think the consequences wey e go come as e no plan for the pikin even when the girl go tell am say ah i don get belle o oh, i dey expect pikin o oh, say eh no be you go born am dem just dey born am like that. pikin no be excreta when you go just go toilet drop am you no get plan no you go think as e enter the belle so nine months e go come out wetin e go eat how the mother go feel wetin we go put together which kind hospital go go till they go born am what of when they don born am na parent wey e think well na e fit raise better children no be parents wey dey take risk take dey bring up children to this world and dem no get any single plan for the pikin parents wey be say dem born pikin mother dey breastfeed pikin father no provide money so that make the woman take buy food eat make the pikin for see better breast milk suck e no dey think say ah what if this pikin sick because dem don tell us say the breast milk so e dey make the pikin live well e body go fine anyhow sickness no quick enter the body then when father when he bring that pikin come like no come reason e no dey think that pikin go get problem what of the mother we talk am when we dey start this program say some girls don already talk am for their mind say their breast o na fancy na e be dem wan take am dey make shakara so pikin no go put mouth for that breast suck so, dat kind mother e no dey think e no dey think the welfare of the child e no dey think the problem wey that child go carry if e no suck the breast then what if the kind food wey the pikin go eat the father suppose think oh this pikin na This kind food na I go dey eat no be every food no be the pikin go fit eat at a particular time pikin wey be one month old you wan give am garri swallow abi you wan give am rice eat the father suppose to dey think e no go your tell mama say abeg anything wey you dey eat make you give am no parents suppose be thinkers put their mind together husband and wife sit down plan for the pikin na this kind school e go go dem go think am dem go plan am for ground no be say as e come na we go take am anyhow we see am we go do am no dem no dey raise pikin as anyhow we see am if you raise pikin as anyhow we see am the pikin go become anyhow pikin and society go continue to be anyhow society so all these things na parents suppose think which kind of environment we go stay wey go make this pikin live better life you born pikin you go put am for where be say everything wey dem dey do for that environment na negative thing you no go reason and say no if my pikin grow up for this place eh e no go live better life o oh. e go affect the society negatively you no go think am you just so far you see house una enter the place no way parent wey e wan raise pikin wey e go be better pikin for society e need to think all these things e need to look am well before you go say okay we go fit stay here or we no go fit stay here what of the kind work wey you go do how you go take affect the pikin all these things you go think am like for man now when you never marry you fit waka anywhere you fit come house anytime but as you don marry you go come reason am for your mind say i don marry o oh. my wife and my pikin or my children dey dey house o oh. no be everything you go fit dey do again no be everywhere you go fit dey go again you go reason all this thing no be say you go say eh wetin dem wan hit me you need to think everything well so that everything wey you dey do you go dey put that child inside your reasoning That child go be the center of all your thinking you no go remove that child comot for your plan no parents wey wan raise better children na parents wey suppose dey think very well your mind go clear you go do things when e go bring peace for the life of the child we no wan continue with this anyhow society i pray may god put am for our mind as parents may we dey reason well o oh, before we bring these children come life and how we wan take raise them in jesus name make we pray baba god we thank you because na you dey give person wisdom na so you tell us for the book of james o oh. so abeg may you give us when be parents wisdom to think well how to take care of our children in jesus name we pray amen. so my people una don hear all wetin pastor ezekiel follow us talk for the program today i thank una wey lis ten i dey trust say una hear something when una go take look una sef and take arrange una body make una be better thinking papa and mama god too go help us bless pastor ezekiel Arebo for the word wey he bring come give us so true true if you no dey think of your pikin today in tomorrow and in next tomorrow you no be better papa and mama any work wey papa and mama dey do for this world now na the work wey e go take make sure say im pikin dem go stand gidigba and dem go get better tomorrow so you must think am you must think the kind food wey you go get am we don even hear say some kind food wey some pikin dem dey chop na dey make dem dey do wawawawa dey do like pikin wey their head no correct so think the kind food wey you dey give the pikin think the kind place wey you dey carry the pikin go pastor ezekiel he talk all this thing. dey balance for inside the program well well today we must think for our pikin dem some of these pikin now sef dem dey think say dem don big reach to fit do anything as dem like am no let dem waka like that because if dem fall for gutter na you sef go cry after you no remember the prodigal son for luke 15. when he come back with empty hand he waste all the things wey papa give am he take empty hand come back no be so we want am for our pikin dem so we beg make papa and mama make una think for the pikin dem as the pikin dem dey old e dey go you no go fit force dem to do wetin you want you must follow dem negotiate you go show dem wetin you dey see our people say the thing wey grandmama see as he lie down for ground pikin wey climb iroko tree e no go see am so we beg you make you think about your pikin dem as you dey sleep as you dey wake up everything wey you dey do put dem for your mind make you make sure say you give dem the kind life wey dem go take stand well even when you don die go we no fit talk am pass so make we give you our telephone number for here so that if you like to call us talk for this matter or send us your text message or whatsapp message you fit use the number take do that one. Our address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awronigeria at yahoo dot com. we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. now make we hear the word of god the more excellent road the correct better road well well the number two wey dey inside the message na pastor monday tayeri dey wan bring come give us so so I beg you make you open your heart as god servant go bring him word come give us now now. hear the voice of the lord hear his voice. Hear the voice of my people, i greet una na me una friend pastor monday tire na dey bring the good news of the kingdom come give una and the title of the message na the more excellent way part two our bible text na from the book of first corinthians chapter twelve verse thirty-one but make you want the best gift and yet i go show you the more excellent way our last message last time we talk about the gift of the holy spirit And then we can say the more excellent way now love. We see talk say the love, they patient and they kind. Our Bible text again now from 1 Corinthians chapter 12, verse 31. But before we read and make we pray. Our God, we thank you for this time. We pray make your Holy Spirit guide us as we go learn from your word. In Jesus' name we pray. Amen. 1 Corinthians chapter 13, verse 31 say i wan make una desire the best gift and i go show una the more excellent way first corinthians chapter 13 verse 4 say love dey patient and e dey kind e no dey show itself and e no dey proud wetin e mean be say love no dey show itself as we don read am before many times in our world today we dey see many people wey dey show themselves some dey show themselves say they get money pass some people some dey wey dey show themselves say they no book pass some people some dey wey dey see dey show themselves say na they be the most beautiful people on earth we dey see many of them even as we dey waka for street you don even see see some of them as i dey talk to una today so you go see see some people wey go dey make some kind statement and comment say ah you no know who i be or you no know the house wey i don build and the things wey be say i don achieve for life but you know one thing be say as we dey use this word i i i i so we come discover say no be we be the first people wey don talk these things even the devil don see do am before but i wan still call una attention to the fact say satan na be the first person when he dey show himself and he use the word i i many times the bible tell us in proverbs chapter sixteen verse eighteen i need to read this one for una so that make una remember the bible say pride dey go before destruction and the behaviour of pride na fall na dey follow am when we look am like that we also discover say nebuchadnezzar na one person wey e be say he still show himself well well dey use the word i and we see am from daniel chapter four verse thirty one day he dey waka for the royal palace for babylon He come dey show himself He come say ah see the house wey be say i use my hands take build with my power and with my majesty Now, i take build am the bible come tell us say why e dey talk this word comot from im mouth god come strike am with one terrible disease wey dem dey call Leukanthropy. na big word o wetin e mean be say human being wey be say get sense come dey behave like animal na only god na go fit do am because of e pride i i and we because see. discover say after he don come realize he sin and he mistake when he says don come back he come see talk am from him mouth say ah na true true o oh. say na god na fit dey bring person down and na god na fit dey see dey do wetin na dey see dey bring person up and that one na see message when e dey important for us today make we dey humble love e no dey show e sef e dey humble and e wan make we dey humble as well jesus christ na our perfect example why i dey use jesus as our perfect example because he do everything well he humble himself and because he humble himself the bible tell us say god carry am up we see am for philippians chapter two love no dey show itself. satan na show itself. he show himself well well dey bring am down we see am from isaiah chapter fourteen twelve to fifteen the bible come say hey satan how you take fall son of the morning and how god take bring you down you wen dey weaken the nation for you talk for your mind say you go be oga for heaven you go rule over the stars but look wetin come happen to you dey come bring you come down how all oh, because say na pride i i i dey talk this thing because sometimes you go say ah i no dey even dey show myself o oh. i just dey humble myself but to to make you really examine yourself whether you dey actually dey do wetin now whether you actually dey humble sometimes god dey call our attention say make we follow jesus christ wey be our perfect example he humble himself the bible come tell us say in philippians chapter two he say when he humble himself he say the bible come lift am up say at the mention of him name every knee go bow and every tongue go do wetin go confess say jesus christ na love somebody talk say the way to the top na humility o oh. Why the way to the down na pride show body if you wan really do well if you wan really succeed even nature dey even dey tell us you know some people talk about iroko tree iroko tree na be the tallest tree somebody tell us say the reason why iroko tree dey tall well well na because say the more e dey go up the more the root dey do wetin dey go down so na so e still be if god dey bless us If God will bless us with things, make we dey do make we humble ourselves. Now this one might be the more excellent way when love they talk about. The Bible tells us in Proverbs chapter 18, verse 12, say, Before honor, they come humility. Jesus Christ humble himself and God honor him. So when we humble ourselves as Christians, God will honor us. I pray say God will help you and He will help all of us in Jesus' name. Amen. Our Father in heaven, we thank you. Jesus, as your word don't talk, before honor, humility, now go come. We pray, say, Lord, help us for our life. Sometimes we don't even know whether we dey proud. But Lord Jesus, help us make your Holy Spirit continue to open where we did dey wrong. And so that your Holy Spirit will come fill our heart. Help us to be like you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. I bow my heart before, before a living God. I bow my knee before your throne. I lay my hopes and before a holy king. Come and make me so my people na here na we draw the curtain for today program we thank pastor monday taeri for this number two message wey he give us for today so so now pastor monday e don enter inside the first corinthians chapter thirteen well well now e dey show us wetin love true true be if you true true read this uh, first corinthians chapter thirteen verse four you go true true see wetin love e be when you look everything wey you dey read for there take am take judge the i love you i love you wey people dey tell you or wey you sef dey tell people, the way wey you dey follow people waka e dey show this kind love e dey show patience for the way wey you dey follow people dey waka e dey show kindness e dey show say you humble you know say no be to dey talk something for mouth na be something o love no be something wey dem dey talk o na something wey dem dey do o na make bible tell us for john three sixteen say god love na come give us him pikin o oh, make him pikin die for us o oh. so if you talk say you love people if you talk say you understand say god want make love dey your life na that love na be the road so if you say you be christian you really get jesus for your heart all this thing wey dey for inside this first corinthians chapter thirteen verse four so e suppose dey your life if e no dey your life na be say you never start to follow god waka at all at all this shoulder wey dem dey carry go up so na something wey god no wan even take eye see at all at all and na satan na be the papa of that work so any person wey carry him shoulder go up you go fall for the first place like pastor monday talk but even god sef eh he go stand against you because god no wan see pride for him pikin dem body i pray make god give me and you the grace to take know how we go waka for inside love as god want make we waka so na here we do am reach tomorrow we go still come with another program abeg make you remember to join us but until that time our prayer na say god go bless you and he go give you the grace to take put your body for ground and follow am waka in jesus name amen. our address na awro studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again the address na awr studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na zero zero nine six six six four five three eight five. make i take am again Zero zero nine six four five six six three. 8585. You fit use this number send us text message or you fit even send us WhatsApp message. But if na email you wan write to us, our address na awronigeria at yahoo dot com. Make I take am again awronigeria at yahoo dot com. We dey wait for your phone call, we dey wait for your message. Make God bless you.